muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza iyi minsi cumi n'itandatu yo gukangurira abantu kurwanya amabi akorerwa abagore mu burundi byatangiye uyu munsi ibyo abakenyezi turakorerwa amabi ariko naho tuyakorerwa hariho inzego zijejwe kuza zidufata mu mugongo kandi tugatomokerwa n'uko aho twituye baraduhagarikira cyane ku bijanye n'amabafatiye ku bicina twovuga ngo ntariho mu ntara ya muyinga asanzwe hari ku mpande zose haba ku bagabo haba ku bagore haba ku bigeme aba ni bamwe mu banyagihugu b'imuyinga ku kibazo cy'amabi akorerwa abagore aho baherereye naho muri somaliya igisasu cyahitanye abantu umunani barimo abana b'abanyeshuri izi ni ingingo z'ingenzi z'aya makuru twabateguriye ikaze muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri somaliya nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi imodoka itezemo ibisasu yaturikiye imbere y'ishuri ryisumbuye mu murwa mukuru mogadisho yahitanye abantu umunani al-shabab yatangaje ko ariyo yabikoze fidele niyongabo araduhiye inkuru umuvugizi w'igipolisi abdifata adamu hassan amenyesha ko uretse abantu umunani bapfuye abandi cumi n'indwi bakomeretse baraheza abanyarukanwa mu bitaro ico gitero cabaye mu masaha ya kare yo mu gitondo c'uno munsi kwa kane umugwi w'intagondwa z'abayisilamu al-shabab batangaje ko ari wo wakoze ico gitero casambuye igice c'iryo shure mohamed osman avuga ko yariko yigisha abanyeshuri biwe igihe iyo bombe yaturika amenyesha ko umwotsi n'inkungugu vyabarengeye ico gitero kibaye mu gihe somaliya ihanganye n'ibibazo bikomeye vya politike n'umutekano vyari bitegekanijwe ko inteko z'umuryango w'ubumwe bwa afurika ziva muri somaliya yamara ikiringo cazo carongerejwe bivuye ku mpungenge ko inteko z'ico gihugu zititeguye ku bijyanye no gucungira umutekano mu gihugu bitegekanijwe ko amatora yatebejwe mu kiringo kirekire muri somaliya yari ategekanijwe kuba mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yamara muri iki gihe bisa n'uko azoba mu mwaka uza mu misiri urukiko rw'ikirenga rwakatiye ku rwego rwa nyuma igihano cyo gupfa abantu makumyabiri n'umwe baregwa ko ari abayoboke b'imitwe y'iterabwoba eugene mukankusi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru urukiko rwo hejuru rwa gisivili i kayiro uyu munsi kuwa kane rwafashe umwanzuro mu ikatwa ry'urubanza ruhanisha igihano cy'urupfu abo bakekwaho kuba abarwanyi makumyabiri n'umwe nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya leta ya misiri mena ibyo biro ntaramakuru byavuze ko ababuranaga bahamijwe kuba bari mu mutwe wa ansar beid al makdis wahinduye izina ryawo mo sinai province uyu mutwe wahinduye izina nyuma yo kurahira gukorana n'umutwe wa leta ya kisilamu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri turi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi uyu munsi minisiteri yo gufatana mu nda yatangije iminsi cumi n'itandatu yo gukangurira abantu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi imihango yabereye mu ntara ya muyinga ni inkuru ya mugenzi wacu desire atungimana ukorera i kigali mu rwanda kuri uno wa kane ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bwatanguje icesi iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi ivyo birori vyatangurijwe mu ntara ya muyinga muri iyo ntara baba abagore cyangwa abagabo baremeza ko aya mabi yibonekeza kandi ku bwinshi aba ni bamwe mu banyagihugu bahimuyinga bamenyesha uko byifashe aho baherereye twebwe abakenyezi turakorerwa amabi ariko naho tuyakorerwa hariho inzego zijejwe kuza zidufata mu mugongo kandi tugatomokerwa n'uko aho twituye baraduhagarikira cyane kugira ngo abakenyezi bagumane iteka ryabo umukenyezi arashobora kuba ari nk'ibintu akenera mu rugo akeneye nk'ibintu mu rugo wewe yabigusigurira ntubyumve neza utabyumvise neza rero mw'icyo gihe urashobora nko kumuhohotera ukamukubita kuko uba witwaje ngo nije ngo ngaba mu ntara ya muyinga biriho mugabo si cyane si benshi nkunda kubona birashoboka bakaba batinya yo bakorewe ayo mabi mugari nka jewe bishikiye jewe ni ukwigerera iyo nshaka nkabivuga ku bijanye n'amabafatiye ku bicina ntitwovuga ngo ntariho mu ntara ya muyinga asanzwe hari ku mpande zose haba ku bagabo haba ku bagore haba ku bigeme ayibonekeza ku mutumba asanzwe ntwarako menshi nama bafatiye ku kugwana ku kuboregwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bize amategeko bamenyesha ko ama bakorerwa abakenyezi ari ubwoko bwinshi ayakunze kwibonekeza mu burundi nk'uko emerusabe mariya umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe abivuga ngo anayababaza umutima ayababaza umubiri ayafatiye ku gitsina be n'ayafatiye ku butunzi uwo mukenyezi aremeza ko uburundi bumaze gutera intambwe iboneka mu kurwanya ayo mabi ariko ko ibyo gukora bikiri byinshi aramenyesha ibyo babandanya bakora kugira ako kabi gatuzwe turahimiriza guhera hasi mu kibano tugakorana n'imboneza tugakorana n'abo bita ba cdf hanyuma tukifatanya nyine n'imigambi y'igihugu yo kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi iruhande yo guhimiriza turatanga n'inyigisho turatanga inyigisho kugira ngo abo bakenyezi bamenye uburenganzira bwabo bamenye n'icyo bafitiye uburenganzira hanyuma bamenye n'icyo bahanura uwahohotewe kugira ngo amenye iyo yitwara kuko mu bigwiza ayo mabi hariho ukutamenya hariho umukenyezi aba atazi ko akubiswe cyangwa yakorewe ayandi mabi hari itegeko rimukingira mu muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu burundi ishyirahamwe rikorera hanze y'u Burundi bamenyesha ko biteguye gufasha mu butungane abakenyezi bahohotewe bakabura abumviriza amarira yabo bishyikirizwa na hunja imakire arongoye iryo shyirahamwe kandi arizera ko bitewe bitebuke ubutungane buzisubiza agateka mu gihe mu gihugu abanyagihugu muri rusange n'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi ayo mashyirahamwe yiyemeje gufasha abahohotewe muri ayo mabi afatiye ku gitsina mu gushikana imanza zabo mu masentare mpuzamakungu mu ntumbero y'uko abakorewe amabi buronka ubutungane bw'akarorero uburundi bwatanguje iryo sekeza ku civugo kigira giti uburundi bwa kaka twihutire kurandurana n'imizi ama bakorerwa abakenyezi umunyabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda asaba abarundi bose kwitabira ako kamo ka leta kino civugo gihamagarira umwenegihugu uwo ari we wese canke umunyamahanga ba mu burundi kugira ico akoze ubunyene kugira ngo turandurane n'imizi ako kabi kabishe ngo twubake uburundi buteye igomwe buzira amabi uno mwaka irisekeza rishitse mu gihe leta y'uburundi iriko iritanga bimwe biboneka cane ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu mu gushigikira bimwe biboneka ibikorwa vyo kwiteza imbere ku bakenyezi ibikorwa bitari bike birategekanijwe na cane cane kumenyekanisha itegeko ryerekeye gukinga amabi afatiye ku gitsina gukingira abayakorewe no guhasha abayakoze ku ndongozi zitandukanye impinga rero iracana indende mu kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi ishyirahamwe sos torture rimenyesha ko kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa cumi uno mwaka abakenyezi mirongo itanu na bane aribo bakorewe amabi afatiye ku gitsina desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
tukiri mu burundi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gervais ndirakobuca ararega abakira imisoro ya leta i bujumbura ko banyereje amafaranga arenga miliyoni mirongo itanu muri aya mezi abiri yonyine gusa ashize arabasaba kuyasubiza mu kigega cya leta bitarenze ku wa mbere w'icyumweru gitaha bitaba ibyo bagafungwa mugenzi wacu eloge wirika neza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya yakurikiranye iyi nkuru agere ku wa mbere ayo mafaranga yose meredora birambwira ati ese nkaneye miliyoni ayandi ari hejuru yose yashyize ku makonti tuzoza kuburana nabo bava mu mpimba abo bantu bose bagenda muri polisi bakorwa amakosa ubu ni gervain dirakobuca mushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano mu burundi hari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu nama yagirishije abajejwe intwaro mu gisagara ca bujumbura abaserukiye igipolisi n'abatoza kori ku murwa mukuru w'ubutunzi intumbero y'inama yari imwe rudende ukurabira hamwe umwimbu winjiye mu kigega ca leta uvuye mu makori yatozwe i bujumbura ndirakobuca yari mu mwambaro wo kwinonora imitsi yavuga asa n'ubucitse intege yamenyesheje ko ivy'ibisata bijejwe kumuha raporo vyamushikirije muri aya mezi abiri n'igice aheze aragahomera bunwa yemeza ko amamiliyoni yarenga mirongo itanu y'amafaranga y'amarundi atigeze agezwa mu kigega ca leta kandi yaregeranijwe ihinduka nivyo ryama rigoye mugabo ico dutegerezwa kumenya nuko vyanka vyakunda dutegerezwa guhinduka ko tudahindutse iki gihugu cacu nta na hamwe dushobora kugishikana tudahindutse no muri iyo ntumbero vyatumye tubahamagara muri iyi nama bari kubahamagarira imbere y'urukiko mu mezi abiri n'inusu mu bantu bakora muri serivisi transport amafaranga atashitse muri rekese dorameri kandi yatanzwe na rekontribuwable ni miliyoni mirongo itanu n'imwe n'amajana atanu na mirongo icenda na bitanu amafaranga y'amarundi mu majambo make setini deception total ku nguvu zose twari tumaze gushira mw'itozwa ry'amakori n'amatagisi ngaha mu gisagara ca bujumbura uyu mugabo ari mu murwi w'ubushikiranganji bujejwe ubugenduzi yasiguriye abagizwe amakosa n'abari mu nama uko ubunyonyezi bwakozwe mwese murazi kitansi ngene imeze munsi hariyo sushi mu bisanzwe wanditse kuri kitansi kuri sushi bitabyiyandika nabo babigira gutya bandika kuri kitansi mugabo bashizeho munsi karuto kugira kuri sushi ntibifate umukontribuwabire bagaca bamuha iyo kitansi akigira bagaca barondera akandi kantu bandikirako kuri sushi monta ntoya turamwe baca umukontribuwabire uyu mukenyezi ari mu batoza kori asa nuko atanyuzwe n'ivyo asigurirwa agasaba insiguro nyinshi kurusha ariko ntakana ko habaye amakosa ndi muri abo ikosa nasanze ryagira mu by'ukuri hariho abantu tutazi ingene iryo kosa riba ryaragenze rero mu kwisigura batubajije baratubaza ati ayo maheruzo yariha gute ntibaduhe ibyemeza bazana ibyo bitansi petete byosha iyo herere yoshobora kuba yarabaye mugabo umuntu atayafisemo uruhara ntibaduhe iyo reve turabe ikosa ritwabwira ayo mahera turayariha kuko hari abantu ayo makosa yoba yarashitse mugabo ataruhara tuyafisemo umushikiranganji ndirakobuca we yemeza ko ivyagirije afise ari ntasubirwamwo mbere yategetse igipolisi guta muri yompi abarerwa kugeza barishize ntiyanyuma agere ku wa mbere ayo mafaranga yose meredora birambwira ati ese nkaneye miliyoni ayandi ari hejuru yose yashize ku makonti atashyize ku makonti naho bishatse gukurikiza amategeko icakuba nana yandi majambo nirirwa ndavuga sinirirwa ndahogora zoko nahora za kugirisha inama meze mwabonye uko naje meze n'intege zacitse kandi umuntu wese afise ico yagirizwa uhereye ejo ntasubira gutoza gushika abanza asubitse hari abandi bahungu bigize abagangi ngaho ibintu biri furagara biboneka aho navuze ko bavyemeye abantu batavyemeye bace barazwa muri polisi dosiye ikikorwa mbonera iforoma tuzoza kuburana nabo bava mu mpimba abo bantu bose bacafatwa agenda muri polisi bakorwa amakosa ivyemeza byose turabifise umuntu yatoje saa senke mire akajandika kenze mire urumva ko birengeye abatoza kori ni bashasha basubiriye abahahura ku ntwaro ya nyakwigendera perezida pierre nkurunziza yashengeye mu ntango z'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imbere yo guhererekanya amabanga n'uwamusubiriye evariste ndayishimiye yahavuye yimikwa mu mpera z'uko kwezi nyene igihutihuti kuko yari kurahira mu kwa munani abo bagirizwa kunyonora amamiliyoni kundwi kundwi urugero hagati y'itariki ya gatandatu n'iya cumi na gatatu ukwezi kwa kabiri uyu mwaka mu ndwi ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati bwari bwitiriye kamarampaka hatojwe miliyoni zirenga ijana na mirongo itanu na zitanu mu gihe abahahora batoza atare zirenga miliyoni mirongo itatu na zine z'amafaranga y'amarundi kuwa cenda ukwezi kwa kane uyu mwaka naho umushikiranganji Ndirakobuca yari yakuye abanyabigega b'amakomine yose uko ijana na cumi n'icenda agize Uburundi yabagirije kuba badindiza itozwa n'iyegeranywa ry'amatagisi n'amakori bakoranye n'abatoza kori ba kera basezerewe mu mabanga imbere yaho mu kwa gatatu hari hatunganijwe ukwezi kwitiriwe kwa kamarampaka aho hari hegeranijwe amamiliyaridi yarenga atatu n'imiliyoni ibihumbi amajana abiri mu gihe mu mwaka wahera w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri uko kwezi nyene ayo mafaranga atarenga umuriyaridi umwe n'imiliyoni ibihumbi amajana ane mu mafaranga y'amarundi mu makomine yose eroje urikaneza neza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cy'imirire n'ingaruka z'indwara zigikomokaho giteye gite muri rusange mugenzi wacu diane nintinazwe arabiganiraho nta kizimana peter umuhanga n'umujyanama mu byo gufungura neza akorera mu kigo dinafarm international cyita ku mirire n'ubuhinzi kiri i kigali mu rwanda hakizimana aradusobanurira ibijyanye n'ifumbire ikwiye gukoreshwa mu buhinzi n'uburyo umuntu akwiye gufungura kugira ngo agire amagara meza abantu benshi hari igihe bafungura bazi ko bari kurya neza nyamara bari kwicukurira imva ariko mbivuga ugasanga hari amafunguro cyangwa ibiribwa uri gufata kenshi ejo bundi bikaba byaza gutera kugira mu byibuho ukabije dufate nk'urugero nka mbere yo kurya isuka yo kunywa isukari wagombye kumenya ese mu mubiri ubundi ufite isukari ingana gute ibyo byose rusanga izo nama zose tuzitanga hanyuma rero gapita reka dutangurire ku- kuri ibi by'ifumbire hajya ifumbire ah, ha- hari ibyo gucagura ifumbire no kuyitayicagura ngo ibe nziza cyangwa itaba nziza uko imeze kose hari icyo bikora ku gitego Eh, ni ukuvuga ibintu bijyanye n'amafumbire rero dufate wenda nka hano iwacu mu rwanda niho ndi buvuge cyane ubusanzwe eh, hari amafumbire tumenyereye eh, dukunze no gukoresha ah, harimo amaprodishike cyangwa ibinyabutabire eh, bi- dukunze kwita imvaruganda ni amafumbire turayakoresha cyane turanayakeneye kubera ko ubutaka bwacu cyane inaha muri afurika no mu rwanda muri rusange eh, buba bwararwaye buba bwarashaje usanga buyakeneye cyane Eh, ariko ntabwo tuba twirengagije ko ziriya fumbire rimwe na rimwe usanga atari nziza wenda kuri bya bihingwa kuko akenshi usanga iyo tubifunguye wenda bishobora kuba byagira ingaruka zimwe na zimwe yatugira ariko nanone urebye nayo arakenewe kuko ah, u- turamutse tuyaretse dushobora kuba twagira ibibazo byo kuba twakwicwa n'inzara ariko ni urwego noneho ikigo cyacu cyaje kuzana indi nyongeramusaruro ishobora kunganira ya mafumbire ku buryo ah, nk'abarimyi dukorana Ah, ntabwo tubabwira ngo bareke ziriya fumbire wenda zirimo ya makodishinike ariko tubabwira kugabanya tubabwira kugabanya ah, niba utangiye gukoresha iyo nyongeramusaruro yacu tugira inyongeramusaruro yitwa diyayigoro ni ifumbire isukika y'umwimerere i- iterwa ku mababi Ah, akenshi rero iyo uri kuyikoresha bisaba kugabanya imvaruganda no kongeramo iy'umwimerere ubwo uje ku muhi- murimyi cyangwa umuhinzi uje kuyigura turamusobanura bitewe n'igihingwa icyo ari cyo tukamenya ngo uravanga mu bipimo bingana gutya na gutya then noneho ukagenda ugafuhera ku- kuri ya mababi noneho ibihingwa iyo bigeze ku ruyange uruyange rwo ni ururabo Mhm.
sinzi mu kirundi ukuntu ajya amashuga atanguye kuza ngira ngo ngira na Eh, okay, amashugwe ya Eh.
Ya, iyo bigezeho noneho biba duhinga tugatera biya y'igoro y'umutuku akamaro k'umutuku rero ni ugutuma ibihingwa ah, eh, eh, uruyange cyangwa ayo mashugwe cyangwa ururabo rudahunguka Mm.
Ah, abarimyi badukurikiye barabizi hari igihe kigera ukajya ubona ukabona uruyange cyangwa uru- uru- ururabo rurahungukira hasi cyangwa ukabona imbuto cyangwa ibitumbwe birihungura biteza Mm.
icyo gihe rero ibasha guteraho iy'umutuku ituma rwa ruyange rudahunguka igatuma eh, i- iza mbuto zitihungura Eh, iyo nayo uyikoresha ku bihingwa bigeze ku ruyange ariko nk'ibinyabijumba ibinyabijumba byo byo eh, nabyo tukoresha icyatsi bikiri bitoya byagera cya gihe cy'uruyange cyangwa cyo gutangira gushora imizi naho turagenda tugatera umutuku umutuku utuma imizi iba miremire kandi ntibore Ah, cyakoza nko ku nsina insina ngo rebanani barazizi cyangwa ibitoki aho tuko- tuzi- tuyitera idafunguye kuko dukoresha urushinge uh, seringi ufata dufata sese eshanu tukenjegita mu mutumba w'insina ubwo ku nsina zikiri ntoya tuzitera icyatsi zitegura kwana cyangwa gu- gutanga igitoki tukazitera ibitukura nuko rero ah, mu kanya turaca tuja mu gice ca kabiri muce mutubwira rero ingene umuntu akwiye gufungura ivyo bifungurwa ingene akwiye kubitora ariko reka ntitwisangize ijambo tubanze tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika bafise ibibazo bitandukanye turahera kuri jean long jean long ikaze ku ijwi rya amerika amakuru ni meza eh, uherereye he
ni indera aho bita ku mukubiri Havu- havugwa make ngaho i kigali tumeze neza nta kibazo izuba ni ryinshi imyaka yarumye mu gice dutuye mu cy'ubuhinzi hano indera Ya- yewumye gute vyavuye kuki yaturutse ku zuba ryinshi Eh, uh, turagutum- turagutumiriye uwu- uwumenyereye n'ivyo vy'uburimyi n'iki ura- u- duge ku ijambo babaza akabazo kawe Mm.
kaba ku gufungura canke ku vyerekeye uburimyi Eh, ndabyumva kabisa Nge- wenda ikibazo ngewe namubaza ni ikijyanye na- n'ibyo n'iby'imirire wenda ku buryo uburyo umuntu yafata indyo yuzuye cyangwa se eh, ubwo rero i- uburyo indyo yuzuye ibiryo byaba biyigize kugira ngo umuntu atazahura n'izo ndwara zitandura cyangwa se kuki tubona abantu bamwe na bamwe wenda bagize ibyo bafite byo kurya baba bafite ikibazo cy'izo ndwara kandi aribo bantu bagakwiye nibura kubasha ku- kubona ibyo byo kurya byuzuye kandi cyangwa se tugasanga nk'abantu batuye nko mu nce z'icyaro nibo batahura n'izo ndwara byaba biterwa n'iki Eh, wenda se ikindi kibazo namubaza ni- ni iki- gute umuntu yategura indyo yuzuye kugira ngo amenye ko izo ndwara atazahura nazo murakoze ibibazo byanjye byaribye urakoze jean long yego peter urumvise utubazo twa jean long Eh, ikibazo cye ni ibibazo byiza birahita binatwinjiza mu bintu bijyanye eh, no kurya neza no kuba umuntu yabasha uburyo ibyo umuntu yagombye gufata akaba yatuma bimurinda indwara zitandukanye birahita binatwinjiza mu- muri cya gice cya kabiri wari umaze kubwira abadukurikiye yego Eh, hari aho yari abajije ati kuki turi kubona abantu batunze abantu bifite aribo bari guhura ni- n'indwara zitandura cyane nibyo nari nigeze kuvugaho ngitangira mvuga nti, eh, a- abantu benshi hari igihe bwira ko bari kurya neza nyamara bari kwicukurira imvu Eh, na- na- na- hari akantu navugaho hari umuhanga hari umuhanga ba- bajya batubwira mu mateka wigeze kuvuga ngo turi ibyo turya tukaba n'igihe tubirira bivuze ko ibyo turi gufungura cyangwa ibyo turi kurya ubu ngubu cyangwa uyu munsi nibyo biri kugena ahazaza hacu nibyo bigena ubuzima tuzabamo mu minsi iri imbere Ah, ah, ikindi n'igihe tu- n'igihe rero du- turira amafunguro nabyo bigira ingaruka ku buzima bwacu Turaza- na- mu kanya ndaje nabyo ndabyinjiramo tureba amasaha meza abura yo gufungura cyangwa yo kurya kuko eh, tu- tubona ko nk'abantu barya mu kajagari barya buri kanya nabyo bigira ingaruka ku buzima bwacu turaza kubivugaho ariko reka tubanze turebe eh, nsubiza n'ikibazo cy'umukunzi w'ijwi rya amerika Ah, ubundi kenshi cyangwa dukunda kubyigisha kenshi dusaba abantu kurya nibura kurya indyo yuzuye Eh, indyo yuzuye cyangwa arimakompe iyo ikaba imeze gute
Ah, indyo yuzuye reka tuhite tureba n'ibiyigize Eh, indyo yuzuye eh, igizwe ni- ni- ni- n'amafu- ni- n'amafunguro ari mu bice bitatu Mhm.
Eh, harimo ah, harimo ibitera imbaraga cyangwa ingufu hakazamo ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara mu bitera imbaraga rero n'ibitera ingufu niho tuzasangamo amafunguro yiganjemo ibintu twita ibinyamafufu mu kinyarwanda Ah, eh, cyangwa ibinyabijumba ibinyabijumba ubwo turasangamo ibijumba dusangemo imyumbati dusangemo ibikoro dusangemo amateke eh, dusangemo ibirayi ibyo byose bibarirwa mu bintu bitera ingufu umubiri naho naho mu bitera im- na- mu- mu- mu byubaka umubiri noneho turaza gusangamo eh, ibinyampeke ibinyampeke cyangwa n'ibinyamisogwe ubwo mu binyamisogwe dusangamo amashaza dusangamo ibishyimbo ah, dushobora gusangamo n'inyama inyama zo zibarirwa mu bishobora gufasha umubiri kuwubaka Eh, dusangamo i- ingano tugasangamo umuceri ibyo byose bibarizwa noneho mu byubaka umubiri mu birinda indwara aho tuzasangamo eh, imboga n'imbuto imboga n'imbuto ibyo ibyo bintu bigize indyo yuzuye ni ibintu byoroshye kubibona pe ariko ugasanga akenshi abantu ba- tukibaza tuti bino bintu ko byoroshye kubibona tukaba turi kubona abantu barwara i- i- indwara zi- i- zitandura ziterwa n'imirire tukaba turi kubona abana bagwingira Ah, ugasanga abana baragwingiye sinzi ingene mu kirundi babyita kugwingira kw'abana Ni- ariko ni ku- na- eh, yego ni na ah, malnutrition.
ego niko ni ugasanga bafise nka kwashi canke ah, amagara yabo Yes, birabone- eh, yes.
mm.
Yes. ukibaza ese ibi bintu baba- bi- biba bigoye Mu- mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bigoye Eh, ikindi eh, kijya kibaho wenda amakosa none abantu tujya twumva ko no mu buryo bwo gutegura ariya mafunguro no mu mitegurire y'amafunguro ayo makosa abantu bakora ugasanga nanone eh, ya makosa atumye duhura na za ndwara nk'urugero eh, dufata urugero byaba byiza muri biriya bintu bigize ibyiza muri bya binyabijumba twavugaga biri mu mu bitera imbaraga umubiri cyangwa ingufu biriya binyamafufu cyangwa ibinyabijumba tubitetse tutabishyize mu mavuta bishobora kuba byiza cyane Amavuta, Gusa ntabwo bivuze ko eh, umuntu- ntabwo biba bisobanuye ko umuntu ari yego hama amavuta nayo ntaza gukenerwa muri uyo mubiri w'umuntu yes nibyo nibyo nari ngezeho Eh.
ntabwo biba bisobanuye yuko umuntu ara- ara- ashobora kutarya wenda ama- amavuta amavuta umubiri urayakenera ariko uyakeneye ku kigero kingana gite Hari- hari umuntu ugasanga umuntu ahera ku wa mbere agejeje ku cyumweru atarasiba amavuta kandi nabwo akarya amavuta y'indengakamere ugasanga umuntu amaze ukwezi atarasiba amavuta niyo mpamvu ibyo byose ariyo mpamvu ari byiza kujya eh, begera abajyanama b'ubuzima bakegera abahinga mu by'imirire abanitisionisite ngo bamenyere ngo ese ukeneye kurya amavuta kangahe bitewe n'umubiri wawe bitewe na hari n'ababishoboye bagenda bakanipimisha bakamenya ngo ese mu mubiri ufitemo kolesterol ingana gute kugira ngo ubone kurya amavuta birafasha cyane bakamenya uti wenda mu cyumweru nshobora kuryamo amavuta wenda kane cyangwa gatatu indi minsi bya binyabijumba nkabirya bitogosheje niho uzasanga bishobora gufasha umuntu cyane nawe na za mboga tu- tujye ku biteye kubirinda indwara nko ku bintu birinda indwara eh, imboga eh, cyangwa imbuto Reka- reka uzasanga turaza- imboga reka- nziza ari imboga zisa- zisaruwe ako kanya zisaruwe uwo munsi Mm, peter udutung- udutunge ibi- ibi- ico turaza guca tukigaruka ko izo mboga nziza canke ivyo kurya vyiza tubanze dusubire gato ku murongo wa Eh.
telefone alasane uratwumva alasane uherereye he
mbereye mu gihugu cya zambia aho zambia havugwa make
zambia hameze neza kabisa Mm, iryo zina alasane wataha none ni gwawe canke wararyitijeje
Eh, nabyitije waryitijeje kubera
Eh, byarandyoheye ko harimo perezida wo muri cote d'ivoire igihe yaza ku butegetsi rero byameze nk'ibigorana cyemura ko umwana yitwa izina ryiza Ah. nuko rero akabazo kawe
akabazo kanjye nari mfite nagomba kubaza mu mutumire wacu nagomba kubaza n'ibicuruzwa umuntu ashobora gufungura ko ari ibicuruzwa umuntu ashobora gufungura akanyura akabibyibuha n'ibicuruzwa umuntu ashobora gufungura yewe ntabyibuhe rero ndashaka antandukanyiriza ibicuruzwa umuntu yashobora gufungura binyaruta binyaruta- binyaruta kugira ngo umuntu abyibuhe n'ibyo umuntu ashobora antangarike kubyibuha Mm.
Eh, nicyo kibazo nari mfite urakoze alasane wataha ngaho muri zambia ego peter urumvisa ego urumvisa akabazo ka alasane muri zambia nakumvise akabazo ka arasani watara kuva muri zambia Eh, aragira ati ushobora kumbwira aho imfungurwa umuntu ashobora gufata zikamurinda kubyibuha ah, ndetse n'izo ashobora kureka ibyo ni muri rusange cyangwa anjenare tubwira abantu kurya indyo yuzuye noneho ibindi byose rero bishobora gufasha umuntu nk'amarejime biba byiza ashoboye kuba ashobora ku- kwegera umuntu kuko mu gutanga rejime hari ibintu bigenderwaho hari bya bipimo tubanza kuba twafata ah, tukamenya ese ari ari ku kihe gipimo cya ya bema imugeze kuvugaho bema cya gipimo ni body max index dushobora kubanza tukamenya ngo uyu muntu ari normal ese uyu muntu ari muri ah, underweight uyu muntu ari overweight uyu muntu ari afite obesite ibyo byose bidufasha kuba twamenyera umuntu ngo wafata ayahe mafunguro ariko ubaye uri normal muri rusange tugusaba nibura kwitwararika kugira disipurine mu mirire ukaba wafata ya ndyo yuzuye ukirinda kuryagagura kurya kenshi hari abantu barya buri kanya buri kanya buri kanya ikindi ukagerageza kunywa amazi ahagije ubwo ibyo byose bigendana n'ibipimo ufite byaba ibiro byawe ah, hari n'aho bisaba ko twanamenya gurupe sange yawe urumva rero akenshi byaba byiza yegereye wenda umuntu umwegereye kuko eh, sinzi kugira ngo umukorere jime hari ibijya umuntu abanza gufata
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru ntahahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika umugoroba mwiza murakarama